Mwandanya kumviriza radiyo ijwi rya Amerika. ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muyumvira ku mirongo migufi ya shortwave mu metero 19 n'imetero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose abari muri Uganda mu karere ka Kisoro namwe murashobora kudukurikirana kuri FM 88 n'ibice icenda ya radio ijwi riyobora mwiriwe neza inshuti zacu kaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mu kumwe na Fidel Niyongabo mu Burundi sentare ntayinyuzwa yasomeye urubanza abantu cumi n'icenda bagirizwa igandagurwa rya perezida Melchior Ndadaye ryabaye ku itariki mirongo ibiri n'imwe y'ukwezi kw'icumi umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu sinavuga ko ari ubutungane novyita intwaro kuko ubutungane uko bumeze si urwo rubanza rwonyene hariho n'izindi manza nibaza ko n'ubuhoma buzi bukuru bugakwira hose uwoni Charles Mukasi yahoze ayoboye umugambwe Iprona ari mu baciriwe gupfunga ubuzima bwiwe bwose mu rubanza rw'abagirizwa kugandagura Melchior Ndadaye rubanda kuri wa kabiri yashika inzara y'intango ya Kiciro asa ko ikiringo c'iminsi mirongo itatu yahawe co gufungwa vy'agateganyo congerwa ko iyindi minsi mirongo itatu mu gihe itohoza ribandanya abantu bafise ingoho bateye ibohero rikuru ryo mu gisagara ca Beni uyu munsi mu gitondo ca kare batorokesheje abanyororo barenga igihumbi n'amajana atatu leta zunze ubumwe za amerika yafashe ingingo yo gukura sudani ku rutonde rw'ibihugu bifashe iterabwoba inyuma y'amasezerano basinye muri leta zunze ubumwe za
abenshi baciwemo kuri gereza nkuru ya Beni umugambi utavuga rumwe na leta muri Gine utangaza ko abantu batatu bishwe inyuma y'aho Seru Dalein Diallo atangaje ko ari we yatsinze amatora Oriane Itangishaka aratubwira ibindi kuri iyi nkuru Selu Delene Diallo yitoje ku giti c'umugambwe utavuga rumwe na leta yatangaje ko ari we yatsinze amatora imbere y'uko ivyavuye mu matora bishigwa habona n'ibiro vy'igihugu bijejwe amatora ivyo yashikirije vyatumye haduka icuka kibi mu gihugu yahiganywe na perezida Alpha Conde yaramaze imyaka cumi ku butegetsi abatavuga rumwe na leta ya Konde ntibashimishijwe n'inyifato yiwe yo gushaka guhindura ibwirizwa shingiro mu ntango z'uyu mwaka kugira abashe kongera kwitoza imbere y'uko amatora aba abajejwe guhagarira amatora muri Gine bari baragabishije kuko utumvikana mu bivuye mu matora bishobora kwadukamwo ubwicanyi bushingiye ku moko kuri uno munsi wa kabiri umugambwe l'union de la force démocratique muri Gine watangaje ko abantu batatu bafise imyaka cumi n'itatu cumi n'ine na cumi n'umunani bishwe ejo ku munsi wa mbere igihe abasirikare bariko baromora abariko barigina ivyo bise intsinzi y'umugambwe wabo abarongoye umugambwe wa perezida konde bo bariyamiriza ivyatangajwe na selu dalen dialo bavuga ko bifise ingaruka mbi kandi ko bishobora kubangamira barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru yo hirya no hino mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu mu bahawe igihano co gupfungwa burundu harimwo major Pierre Buyoya yayoboye uburundi inshuro zibiri inkuru y'uru rubanza tuyibaze mugenzi wacu Eroje Wirikane ari Nairobi muri Kenya Pierre Buyoya yahoze yarongoye Uburundi ubu akaba intumwa y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika mu karere ka Sahel n'igihugu ca Mali niwe aza kw'isonga ry'abaciriwe umunyororo wo gufunga ubuzima bwabo bwose iruhande yiwe hari kandi na bamwe mu bahoze ari abategetsi mu nzego zo hejuru nka Libert Barunyeretse yigeze kurongora inama nkenguzamateka Alphonse Marie Kadege yahoze ari cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Alfred Nkunziza yigeze kuba umushikiranganji wo kwivuna abansi akaba muramu wa Kadege hamwe n'abandi basirikare n'abajandarume b'intwazangabo z'ibicocoro bahoze mu gisirikare ca kera kizwi nka Exfab imbere y'uko kivangwa n'imigwi yagwanya ubutegetsi yari yiziziwe n'abahutu mu gihe co cari ciganjemwo abatutsi sentare ntayinyuzwa y'uburundi yabagirije ivyaha bitatu nyamukuru ukwica umukuru w'igihugu ugutembagaza ubutegetsi bw'igihugu hamwe n'ubwicanyi bwahitanye abantu n'ibintu umugwi wa kabiri ugizwe n'abantu batatu barimo bernard busokoza yigeze nawe nyene kubicegera ca mbere ariko umuntu umwe gusa mu bakurikiranwa muri dosiye y'urupfu rwa nduwayo ca mbere hari igitabo cy'abanyarwanda wo gufungwa mu rubanza rwa perezida ko gutunga n'ubutaka bwa ngana n'ubutaka ibibazo by'uburundi n'akarere k'ibiyaga binini yamenyesha ko runo rubanza runyegeje imvo za politike yabitwiganiye mu kiganiro cyo kuri telefone yahaye ijwi rya amerika umugambwe uri ku butegetsi cndfdd wabonye yuko ufise ingorane z'ukwemerwa mu gihugu bariko baca mu nzira no mu vyatsi bikunde baronke ibintu vyotuma abanyagihugu cane cane b'abahutu basubira gukunda kwemera uwo mugambwe kuva muri bibiri na cumi na gatanu uri kurazana injyane z'amoko mu kugomba gutoteza abahoze mu gisoda ca kera bikaba bijanye n'imvo za politike ikindi gituma tuvuga yuko urwo rubanza rwerekeye cyane cyane imvo za politike ni uko mu masezerano y'iyarusha hari inzira yari yatanzwe yotuma ivyaha vyakozwe mu myaka iheze bitashoboye guhanwa bishobora kuronka umuti iyo nzira yari yuko hashyirwaho ibijyanye n'ubutungane bw'ibihugu bivuye mu ntambara ariko metre bigirimana yemeza ko bakoze ivyaha muri kahise na cane cane abagize uruhara mu yicwa rya ndadaye bategerezwa guhanwa ico bikoze turazi yuko mekero ndadaye hari abamugandaguye kandi yuko haboneka ubutungane nta kintu na kimwe kibi kirimwo ahubwo ni ikintu ciza cane nibyo twama dusaba ubutungane twiteze ni ubutungane buzoza bwerekana ivyabaye bukavuga n'ababikoze abo bishoboka bagahanwa ntibuze ari ubutungane bufata ikiringo kimwe bufata akantu kamwe mu bintu vyinshi tufata yuko ariko ugomba kuryanisha abarundi bakoresheje imvu z'ubwoko tukibaza ko ari urubanza bite bitebuke ruzosubirwamwo kandi rukarubanza ruteza kuzocibwa hisunzwe mu mategeko n'ibindi bihe uburundi bwagiye buracamwo bigoye navyo nyine umuntu atokwirengagiza melchior ndadaye niwe perezida wa mbere w'umuhutu yitorewe n'abanyagihugu mu burundi intwaro ya demokarasi ishingiye ku matora y'imigambwe myinshi yatanguranye nawe n'umugambwe wiwe sahwanya frodebu ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu inyuma y'intwaro za gisirikare zajaho inyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi zakurikiranye kuva mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri inyuma y'urupfu rwiwe kwa mirongo ibiri na rimwe ukwezi kw'icumi igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu ingwano zamaze imyaka cumi irenga zahuza imigwi y'abahutu yagwanya leta y'ico gihe onu ivuga ko zahitanye abantu barenga ibihumbi amajana atatu eroje wurikaneza ijwi rya amerika urakoze eroje kuri iyo nkuru tukiri kuri iyi nkuru mugenzi wacu desire hatunga imana yavuganye na Charles Mukasi ari mu baciriwe gufunga ubuzima bwe bwose mu rubanza rw'abagirizwa kugandagura Melchior Ndadaye niho narinda aho babishikiriza mugabo nabibonye aho byanditse mugabo urubanza nyine jiwe n'abo bari ku butegetsi ariko icyo navuga cyane cyane byo urumva nibyo ntabyo nzi kuko urumva abarushinze abaruciwe ingene baburanye byose hondi sinzi ibyo bafise mugabo nibaza ko ejo mu madisikuru cyangwa mu madisikuru azovugwa nibaza yuko bazobishyira imbere ibyo byo nibaza yuko batoreka kubikoresha birasanzwe mugabo iyo ni politiki politisiye ndabivuze mu gifaransa sinibaza yuko hari icyo bifasha cyangwa byungura ubutungane nta n'icyo byungura uburundi kuko nta kintu mbona gikomeye kirimwo uko ndabibona twese twashaje nibaza ko ata bintu by'uguhiganwa bari bake sinzi nk'abo bandi mugabo nta bintu bya hafi bya politike mugabo uko umuntu yaba agira politike kuraba ibintu uko biri kubivuga kubisigurira abandi kugira ngo ejo kumbura abakiri bato ntibazogwe mu mutego w'ibyo twabonye cyane tutashoboye kurangura neza nibaza kwibwa ataco bizotubuza na gitunga sinavuga ko ari ubutungane nobyita intwaro kuko ubutungane uko bumeze si urwo rubanza rwonyene hariho n'izindi manza ubutungane bukora burya nibijya bavuga ati umwera uzi bukuru ugashika ugakwira n'ahandi hose nibaza ko n'ubuhoma buzi bukuru bugakwira hose nibaza yuko iyo intwaro ari mbi ubutungane ntawe busaba kuba bwiza bapfa kuvuga ngo ubutungane ngo burende pandangwa ntibuhangamye ni iby'uko byanditse cyangwa uko abantu babyifuza kuba ari uko ariko ujye urabe neza kenshi uko ubutungane si mu burundi gusa mbere urabona n'aha muri za etazini bariko bagwanira muri za kuru supreme bapfa ngo bariko bashyiraho umuntu ngo yegereye umugambwe w'abarepublika muri ubutungane burya dupfa kubivuga turabwizera turabwemera turifuza ko bubaye ndepanda mugabo burakoreshwa mu burundi rero gusumba ahandi na hamwe charles mukasi muri mu baciriwe gufungwa ubuzima bwanyu bwose eh, mwaba mugiye kuzunguruza urubanza ngo mzunguruza ko nta nubwo nari nashinzwe nta nubwo nari nitavye barabibandanye ko babiteguye no kuri ivyo bintu jewe nibaza ko singingo mu by'ukuri jewe mbuza iyo nda canke niringira cane nkurikirana bimeze uko biri bavyanditse uko biri nyene ntabwo naburanye sinaburanye kandi nibaza yuko nabo nyene mu babishinzwe barazikumbure kubera ivyo bintu ntari muri vyo mugabo bakeneye kubikoresha barabikoresha ibyo bari basanzwe babikoresha imigenderanire dufitaniye n'intwaro ya fmdb ntizoca ihinduka turagushimiye desire hatungimana mu rwanda kuri uyu wa kabiri paul rusesabagina akurikiranwa ibyaha biri mu iby'ubugome yashikanywe imbere ya sentare y'intango ku kicukiro mwizamanza asaba ko ikiringo cy'iminsi mirongo itatu yahawe cyo gufungwa by'agateganyo congerwa ko iyindi minsi mirongo itatu mu gitoza ribandanye abunganira rusesabagina bo batangaje ko iminsi umushikirizamanza yahawe yo gukora itohoza ihagije basaba ko uwo bunganira yohita arekugwa ibindi kuri iyi nkuru n'umumenyeshamakuru wacu asumta kaboyi urukiko rukimara gusoma umwirondoro we no kumumenyesha ko ubushinjacyaha bumusabira ko igifungo cy'iminsi mirongo itatu cy'agateganyo yahawe cyakongerwaho indi minsi mirongo itatu mu gihe iperereza rigikomeza rusesabagina yahise avuga ko uwo mwirondoro atari uwe yabwiye urukiko ko hari icyo yifuza ko gikosorwa mu mwirondoro we watanzwe n'urukiko avuga ko adashaka ko bazajya bavuga ko ari umunyarwanda kuko ari umubirigi yasobanuye ko kuva mu igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu atari umunyarwanda kuko aribwo yasubije pasiporo ye n'indangamuntu ye agahita ahunga ati kuva icyo gihe nahise mba imfubyi y'umuryango w'abibumbye rusesabagina yakomeje abaza ati niba ndi umunyarwanda ibyangombwa bindanga ni ibihe pasiporo yanjye ni iyihe metere david rugaza umwe mu bunganira bwana rusesabagina nawe yahise akomeza abwira urukiko ati mbere y'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda icyenda nta munyarwanda wari wemerewe kugira ubwenegihugu bubiri kandi kugira ngo asubirane ubunyarwanda byamusabaga kwandika bisaba rusesabagina n'abamwunganira bavuga ko kugeza ubu afite ubwenegihugu bw'ububirigi ubushinjacyaha bwo bwavuze ko umwirondoro wari umunyarwanda ndetse ko yakomeje kuwemera yaba mu ibazwa rye ryo mu bugenzacyaha ndetse no mu bushinjacyaha ubushinjacyaha bwahise busaba ko iburanisha rikomeza ku bijyanye no kongera igifungo cy'agaciro by'agateganyo urukiko rwahise rumenyesha rusesabagina izasuzumwa ikindi gihe dusaba ubushinjacyaha kuvuga impamvu basaba ko rusesabagina akomeza gufungwa ubushinjacyaha bwavuze ko urukiko rw'ibanze rwa kicukiro rwaherukaga gufatira rusesabagina icyemezo cyo gufungwa by'agateganyo ku itariki ya cumi na karindwi z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka hakaba hari hakenewe ko icyo gifungo cyongerwaho indi minsi mirongo itatu mu gihe iperereza rigikomeza ubushinjacyaha buvuga ko bugikomeje iperereza kuko bumaze kubaza abatangabuhamya icyenda bagizweho ingaruka n'ibitero bya FLN mu gihe hakiri abandi bo kubaza bo mu turere twa Nyaruguru Nyamagabe na Rusizi ubushinjacyaha bwanongeyeho ko bwifuza ko bwakongererwa igihe kugira ngo bubashe guhuza ibyo mu iperereza ry'ibanze rya mbere n'iry'ubu ndetse no guhuza ibyo rusesabagina akurikiranyweho n'ibyo abo bwita amashumi ye rusesabagina yavuze ko nta mashumi afite afite ndetse ko ari ubwa mbere yumvise ko mu rubanza rwe harimo abandi bari kumwe bafatanije icyaha metere rugaza asubiza kuri kiriya cyifuzo cy'ubushinjacyaha yavuze ko umukiriya we afunze mu buryo bunyuranije n'amategeko kuko iminsi mirongo itatu yari yasabiwe yarangiye ku itariki ya cumi na karindwi z'uku kwezi kwa cumi uyu mwaka uyu munyamategeko avuga ko iyo umuntu asabirwa kongererwa iminsi bikorwa mbere y'uko iriya minsi mirongo itatu irangira ahita asaba ko urukiko ruhita rureka kurekura umukiriya we ngo kuko afunze mu buryo bunyuranije n'amategeko metere rugaza yabibwira dijwi rya amerika nyuma y'iburanisha ibiteganwa ko pororongasiyo yakorwa ntabwo ku ruhande rwacyo twe twabonaga byuzuye ku buryo twe twasabaga ko yahita afungurwa cyane ko twabonaga n'igihe cyagombaga cyari gisanzwe kigenwa n'itegeko ku buryo iyo pororongasiyo yanasabwaga nacyo kitarubahirijwe itegeko ubu dufite rya porosidire penali rya bibiri na cumi n'icyenda rivuga ko mbere y'uko usaba pororongasiyo ugomba kugaragaza ingengabihe z'uburyo wakoresheje iminsi mirongo itatu wahawe n'ibyo wayikozemo n'ibyo uteganya gukora mu gihe rero udashobora kugaragaza icyo wakoze muri iyo minsi mirongo itatu ntabwo ubundi iyo pororongasiyo yemewe ariyo mpamvu twebwe ku ruhande rwacu zonyine kuba itegeko rivuga ko hashobora gukorwa pororongasiyo ntabwo ubwabyo bihagije ahubwo hagomba kurebwa n'iki cyangombwa gikenewe kugira ngo iyo pororongasiyo yakorwe kuko kuba iperereza wenda haba hari ikibi- ikirikorwamo cyangwa se igikorwa ntabwo ubwabyo bihagije ku buryo iyo pororongasiyo yakorwa ahubwo ugomba kugaragaza ese uzakora iki wakoze iki ubushinjacyaha buvuga ko bwasabye urukiko kongerera rusesabagina igifungo cy'agateganyo cy'iminsi mirongo itatu tariki ya cumi na karindwi z'ukwezi kwa cumi icyo gihe ngo iminsi mirongo itatu ntiyari yakarangiye ubushinjacyaha bwongeyeho ko uburyo abunganira uregwa babara igihe umukiriya wabo amaze afunze binyuranije n'amategeko agaciro ibivugwa ko afunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko ubushinjacyaha busobanura ko ibyo bwasabye biteganywa n'itegeko ryerekeye imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha riteganya ko iyo iminsi mirongo itatu yasabwe n'ubushinjacyaha irangiye bukiri mu iperereza busubira imbere y'urukiko kongera bugasaba ko uregwa yakongererwa iminsi mirongo itatu yo gufungwa by'agateganyo nyuma yo kumva paul rusesabagina n'ubushinjacyaha bumusabira gukomeza gufungwa by'agateganyo urukiko rw'ibanze rwa kicukiro bwamenyesheje ko buzafata umwanzuro kuri iki kibazo ku wa gatanu tariki ya makumyabiri na gatatu z'ukwezi kwa cumi saa cyenda z'igicamunsi muri uru rubanza ku nshuro ya mbere hagaragajwe ko hari undi munyamategeko wa gatatu uzajya yunganira rusesabagina ariwe gatera gashabana gusa mu iburanisha ryo kuri uyu wa kabiri uyu munyamategeko ntiyari mu cyumba cy'urukiko kuko byavuzwe ko ari mu rugendo paul rusesabagina akurikiranyweho ibyaha birimo iby'iterabwoba ibyaha by'ubwicanyi byabereye mu turere twa nyaruguru nyamagabe na rusizi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali turagushimiye asumta tukiri mu rwanda igipolisi gisaba ababa mu gihugu kuba maso kugira babashe guhangana n'abatekamitwe barondera kubarira utwabo ni mu gihe imaze iminsi itaye mu mvuto abantu bane bikekwa ko bakora impusha zo gutwara rusesa abaniha mu buryo butemewe n'amategeko mbere no gukora impapuro z'inzira zitemewe i kigali ni inkuru tubaza mugenzi wacu eric bagire ubusa ndamuhamagara nti ku marembo y'inyuma hehe ngo weho ngo ntuzi- ngo ntubaze ibindi ngo icyo nkubwiye ngo uvuge gusa ngo anyure ku marembo y'inyuma umwe mu beretswe itangazamakuru bakekwaho ibikorwa by'ubutekamutwe bagamije kurya utwa rubanda arasobanura uko babigenzaga uyu mudamu n'abandi bagabo batatu bagenzi be polisi y'u rwanda ibakurikiranyeho ibikorwa byo gukora impushya zo gutwara ibinyabiziga mu buryo butemewe n'amategeko no gukora impapuro mpimbano z'inzira ariko by'umwihariko uyu mudamu wanarebwa ko ngo yiyitiriraga ko ari umupolisi ku ipeti rya CIP Chief Inspector of Police mu ishami rya polisi y'u Rwanda rishinzwe umutekano wo mu muhanda hari naryo ritanga impushya zo gutwara ibinyabiziga mu ijwi ryuje ikiniga n'amarira ibisobanuro yahaye itangazamakuru arindishijwe imbunda n'abapolisi uyu mudamu yavuze ko ibyo kwiyitirira urwego rwa polisi yari yarabisabwe na mugenzi we bari kumwe muri kasho ya polisi akavuga ko we yakoreshwaga mu kumuhamagara nk'umupolisi nawe akita batanga amabwiriza nk'umupolisi wabaga ari mu biro ubwo mu minota nka makumyabiri ngiye kumva numva arampamagaye ngo mwiriwe fande yego ngo wa muntu ngo gahunda yayirangije noneho ndangije ndavuga ngo munyure ku marembo y'inyuma naho byarangiriye mu mi- hashize nk'iminota icumi anyohereza ibihumbi icumi nyuma naramuhamagaye akajya anyihorera ugera kuri we abantu batandukanye kuvuga umugabo w'ibihugu by'abanyamahanga yitwa imbazi ari ibintu ushaka ubuzi bwabiyasha ukanda kose n'abanyarwanda bagituma ari abashinzwe kwanyi itegeko ry'igisirikare cy'ibanze ku kane gikurikira zo twara izabiri cyakoze ubwo abasanga rwasengo yabo abara uko ushaka mu gihugu cy'amabuye umuvugizi wa kuyubunda akaba abaturarwanda ko bakwiye kugirira amakenga haba batekaho imitwe bashaka kubarya utwabo byaba na ngombwa ngo bakiyambaza polisi y'u Rwanda aho ngo bazisange bahanwe kimwe erega amakuru tuba twarayabonye ari uko batubwira bati nyamuneka hari abapolisi baciye ibintu barimo kugurisha perimi urumva ni ugusiga ibara polisi y'u rwanda ni ugusiga ibara abapolisi ntabwo ari byo numva rero ko ari ikintu gikomeye cyane ariko n'abaturage bari kubujije nta kuntu wajya akavuga gushakayo perime uzi uko perime zitangwa umuntu akubeshya birumvikana rero niba bam- bamusaba ibihumbi magana atatu magana abiri murumva amafaranga bamaze kurya abaturage ariko noneho ibyo ntibihagije gusa kubarya ayo mafaranga iyo perime nta kizamumarira kandi nabo tu- tuzabashaka bahanwe nk'uko bafite bakoresha izo- izo nyandiko mpimbano kuko ntabwo zemewe aba bantu bane bafatiwe mu mujyi wa kigali bo biyemerera ko batangiye gucura impushya zo gutwara ibinyabiziga igihe u rwanda rwari rutangiye koroshya amabwiriza yo kwirinda icyorezo covid cumi n'icyenda ariko polisi y'u rwanda yo ivuga ko birirwaga bazenguruka hirya no hino mu gihugu bashaka abo batekaho imitwe ngo babashakire impushya zo gutwara ibinyabiziga bigaragara yuko hari umuntu umwe wiyemeza ati njye ngiye gukora iki ntabwo bavuga yuko ba- bafite ibiro hirya no hino mu gihugu oya ntabwo byashoboka ariko ara- ariyemeza akavuga ati ngende muri kigali ubwo bakamwita umunyamujyi akaba azi ko asobanukiwe ndetse akita umupolisi akavuga ko akora n'abapolisi bakabyemera kuko uvuze ko ukora n'abapolisi mu mujyi wa kigali kubyemeza abandi bantu bari mu turere hirya no hino byo birakorohera cyane byumvikane rero yuko agatsiko nk'ako iyo tukaguyeho n'undi uwo ari we wese wari ufitanye isano nako byanze bikunze barafatwa mu bihe bitandukanye hakunze kugaragara abafatirwa mu bikorwa by'uburiganya bishingiye ku mpushya zo gutwara ibinyabiziga kuko hari n'abapolisi bagiye babifatirwamo bakanabihanirwa kimwe mu bituma ibi bikorwa bidacika hari abavuga ko ari amafaranga baca mu nzira z'ibusamo mushya hari amakuru avuga ko uruhushya rumwe rwo gutwara ibinyabiziga rwaba rugurishwa amafaranga ibihumbi magana atatu ariko polisi y'u rwanda igakomeza kugira inama ababikora kubihagarika ikibutsa ko ntawe izajenjekera yadutangarije ko nyuma yo guta muri yombi abakekwaho gukora impushya zo gutwara ibinyabiziga ndetse n'impapuro z'inzira haza gukurikiraho guhiga bukware ababa barazihawe bazikoresha mu buryo butemewe n'amategeko nabo bakazabihanirwa igihe abaregwa bahamwa n'ibyaha bakurikiranyweho by'uburiganya bagamije kurya utwa rubanda gukora no gukoresha impapuro mpimbano no kwiyitirira urwego rwa polisi bashobora guhanishwa kuva ku myaka iri hagati y'itanu n'irindwi y'igifungo n'ihazaba iri hagati ya miliyoni eshanu na miliyoni zirindwi z'amafaranga eh wagira ubusa ijwi rya amerika i kigali urakoze eric kuri iyo nkuru umubano w'u rwanda n'uburundi wafashije iyindi sura ugaburira ibyo bihugu bibiri
uranga ivyo bihugu mu kiyago abo bategetsi bagiranye ari babiri bonyene ata wundi arimwo wiclo mu gifaransa umushikirajejwe imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu albert shingiro yahaye urwandiko leta yiwe yarungikiye leta y'u rwanda ministre vincent biruta nawe aha urwo u rwanda rwarungikiye leta y'uburundi ibiri muri izo nyandiko ntizashizwe ahabona byagize ibanga umubonano w'izo mpande zibiri waheze albert shingiro w'uburundi atumiye mugenzi we w'u rwanda vincent biruta kumusubiriza mu ndumane akaza kugendera uburundi nk'uko nawe yabikoze biruta yemeye kuzitaba mu mire bavuze ko bazobimenyesha biciye mu nzira ya diplomasi kuva imvururu zatewe na manda ya gatatu y'umuhisi perezida Pierre Nkurunziza mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu zaduka Uburundi n'u Rwanda birabana yingwe Uburundi bwagiriza u Rwanda guha indaro abahatse gutembagaza ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu kw'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu u Rwanda narwo rukavuga ko Uburundi ahubwo bubitsa abagizi ba nabi batera ico gihugu abategetsi uko ari babiri nibo ba mbere bo mu nzego zo hejuru babonanye amaso mu yandi kuva umubano waba mubi hagati y'u Rwanda n'u Burundi gusa mu kwezi k'umunani mwokwibuka ko abajejwe iperereza ku rwego rwa gisirikare ku mpande zose bahuriye mu nama kuri uyo mupaka nyene wa Gasenyi Nemba bamwe mu bakurikiranira hagufi politiki y'akarere na cane cane ivy'amatati ya Gitega na Kigali basanga intambwe y'uno munsi ishobora kuvyara ugusubira kurabana ryiza hagati y'Uburundi n'u Rwanda hagati aho abanyagihugu ijwi rya amerika ryabajije ico bibaza kuri uno mubonano biciye ku rubuga rwacu rwa facebook ahanini bavuze ko bawitezemwo umuti urama ku matati hagati y'u rwanda n'uburundi basanga kongera kubana neza kw'ivyo bihugu bizotuma bidegembya mu bihugu vyose hari abandi nyamara batubwiye ko bazovyemera babibonye
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika risaba kubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
aha niyo turangirije amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya dushimire enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na fatuwa maskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro n'amakuru twabashikirije uwabihagaye ni cyenerezi kuri mikoro mwari kumwe na fide niyongabo mugire umugoroba mwiza mubandanya kumviriza radiyo